my people, wetin dis election go cause no be small tin o election don cause wahala so tey di wahala don reach for wia toyin abraham and iyabo ojo dey toyin abraham wey dey see iyabo ojo as big sister no dey see am like big sister again o election don cause wahala everywhere na gbas gbos my people. di table leg don finally break o oh. They don finally dey drag each other back to back many things wey be say people no know about them because of this election now they don expose am come outside tinubu election don go one side now na sanwo-olu and gbadebo na im dem come dey work for head o oh, my people. hmm hi guys welcome back to another urges guys how you all doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people today video na about Iyabo Ojo my people hmm. Iyabo Ojo and Tony Abraham, a lot of una know their too. Say Iyabo Ojo and Tony Abraham really they close. With they really, really they close. Iyabo Ojo be like elder sister to Tony Abraham because Iyabo Ojo senior Toyin Abraham and Tony Abraham they always call Iyabo Ojo Aunty Iyabo Aunty Iyabo. At the end of the day, this after uh, Iyabo Ojo don dey friend Ibo man. Now e be like say the way Iyabo Ojo come dey do, e dey different from the way she dey behave before so a lot of people dey expect say a lot of people no expect say Iyabo Ojo go dey do this kind of thing now many people dey bash Yabo uh, eh, Toyin Abraham because of say she endorse Tinubu now after the election of Tinubu or no Tinubu don go both with Obi mm, the election don go wey be say a lot of Yoruba actresses dey cause themselves dey drag each other dey pull each other down na so dey dey talk many many secrets, leak many secrets come outside now that election don't come pass election of sanwo-olu na icon come governorship election which is one guy come aside where he talks say im na gbadebo wey e be omo igbo that is im mama na Ibo and im papa na yoruba now Yabo ojo endorse dis guy where they call gbadebo where im name na chinedu before because he go change his name to gbadebo after he dey run for governorship election now Ìyábọ̀ Òjó endorse Gbadebo while Tony Abraham endorse Sanwó-Olú Tony Abraham say Sanwó-Olú and uh, my darling continue your great job say then dey enjoy work of Sanwó-Olú say he endorse she endorse Sanwó-Olú because say Sanwó-Olú good for the job and Sanwó-Olú they work well for Lagos that is why she endorse Sanwó-Olú now Iyabo Ojo endorse this same guy wey dem dey call gbadebo Yabo ojo make excuse say nothing like tribe uh, make pipo no dey tribalistic say e no make sense e say yoruba and igbo all of us are one now Yabo ojo endorse this gbadebo a lot of people come don say ah gbadebo never hold any office for nigeria which work gbadebo don do for nigeria wey that lagos i mean wey Yabo ojo go come go endorse gbadebo say na gbadebo now yabo ojo talk say he sef she get 18 year eh, children wey be say 18 years old son wey be say no know how to drive before but later as dem learn dem come finally know how to drive wey be say na dem dey drive am go wherever she wan go now people come dey talk say gbadebo wan use lagos for experiment i no understand because lagos too big to take use not to take learn if somebody have to endorse someone at least somebody wey be say e get experience person wey be say don know about little bit about politics now people dey talk say una know say one audio record leak come outside wey Gbadebo dey talk say eh, wetin he go do to Yoruba rulers say him go make sure say he pursue all of them comot now people come dey talk say if you pursue all the Yoruba rulers comot for their for comot for their throne na igbo people na e wan come bring come make e dey rule now a lot of people start to dey bash tony abraham again say tony abraham why you go endorse apc why you no go for this guy wey dem dey call gbadebo why be say na sanwoolu now Toyin Abraham feel say she don't first see the work of sanwo Definitely, if sanwo come back again, he go do more. Say four years no reach sanwo to take do all the work wey we say that they expect. So the work wey sanwo do for four years, ha, he pass waiting. if dem if they even to say they vote for Gbadebo, she no sure say Gbadebo go fit do that kind of work. Now, right now, Iyabo Ojo see say a lot of Igbo start to dey drag Tony Abraham. They cost Tony Abraham, say Alatenuje, say Tony Abraham collect money. And Tony Abraham don't feel come as I say, she no collect any money. She no collect any money. Say she only dey do this thing with her with her mind. Say she dey do am because say the government dey work and she care about her people. People, I go like make una go listen to the voice of Gbadebo. wey be say im name na chinedu before wey dey run for governorship from labour party make una go hear the voice note make una hear the way gbadebo dey talk say if im become governor for lagos state im must to remove all di yoruba traditional rulers say im go comot dem and also dat mc oluomo tin go make sure say mc oluomo go dey run comot for im own state my pipo make una go hear wetin gbadebo talk before i come back to contact una. they are empty they can no longer have anywhere to stand. They will have to run from Lagos. Don't you want to chase them? Me, I would like to chase these people from Lagos. The way to do it is to take power from them. They will have no place to hide. There will be no under bridge for them. All those uh, yeah, yeah, traditional rulers that are using talks up and down will be removed from there. You know what power is? We'll remove all those crazy people. Lagos will become a city that works. They will not, if your more, will have to find a place to go. I would implore you to ensure that you vote and your anti vote and everybody you know because the danger is too much. The stakes are too high. We must take Lagos. Must. The people who want to keep it are fighting. We that want to take it must fight harder. The people who want to keep it are threatening. We that have to take it must prepare for that threat. There is no new thing they are going to do now in Lagos. We already know what they will do. Therefore, we must prepare in our large numbers to go to our polling unit. You must encourage your parents that came out before. You must tell your friends that don't have PVC, come and help me protect my parents. We are going to vote so that you will live in Lagos, so that I will live in Lagos, so that we, we can protect ourselves. Because if we do not take Lagos, I do not know if you can still stay in Lagos. To stay in Lagos, you have to win Lagos. It is that straight. To remain there, we must win. To remain there, to do that your business, for your parents to go to that church, for you to stay in that estate, to enter that bus, that Marua, you must win. It has come to that. Tinubu. And I don't hear what Chigbadebo talk. Now, after this audio record, many people they talk say, "Yabo Joe, you sure say, you know they do this thing say because say they go out with Igbo man. Because if you know they do this thing for to seek attention, after listening to this audio record, why you see get mind to go ahead say, you say na gbadebo na you want say gbadebo if you no get experience na dem dey start from somewhere make you start a lot of people dey talk say i go use a whole big state like lagos to take start say why you no start from house of rep why you no start from like local government chairman why you no start from small one just the way dem bank kw e go at the end of the day they go you go start from small place before you know you come dey on top if you do well na people go sit down say "This guy do well when he dey house of rep This guy do well when he be local government chairman why be say na lagos you wan become lagos governor just direct like that." so people really dey tok say yabo ojo if you have to endorse people, many people wey even talk say dem endorse peter obi wey dem be yoruba people. dem wan make peter obi become president many of dem dey kick against this endorse of yabo ojo wey endorse gbadebo we know say a lot of people get their choice many people still dey go after uh, eh, Tony Abraham say Tony Abraham your own too much you dey over dey do we no go watch your movie if to say na you some people really dey talk see uh, feel say Toyin Abraham they please say Toyin Abraham they vote for these people they support them because say they be Yoruba people now Toyin Abraham say she no collect any money and this matter so they talk to so Iyabo Ojo no they comment for uh, eh, Toyin Abraham post again They no they do like before again Call it don't happen hmm. it don't happen my people so say on I know say Iyabo Ojo dey come make a lot of videos They talk to Yoruba people They bash them maybe because say a basham for peter obi time na make am and endorse this gbadebo to use that to seek another attention. But you know, yoruba pipo lock up they refuse to basham this time around because dem feel say eh, yabo Ujo just they do this thing to take pepper people. because if not be said to take pepper person all the work waste wey who don't do for that lagos state Now yabo Ujo go decided to talk say eh, someone who no work well go she go endorse gbadebo to continue to dey rule make sanwo go sit down for one place so my people, this matter eh, eh many yoruba people dey drag themselves dey fight themselves dey feel say dey eh, feel say dem no go let igbo people rule them for their land say if igbo man become governor for lagos state that mean say dem no go fit get any power for their land again dem go come become visitor for their own state na gbadebo say he no be igbo say he na still lagosian He na him papa na yoruba man na dem say gbadebo no dey speak yoruba how you wan take rule yoruba land wey you no dey speak yoruba even if your papa na yoruba you must speak dat language wey dem dey call yoruba you wan become governor for yoruba land and you cannot even speak yoruba language where e for dey happen my people? now many people dey use dat yoruba language wey no dey speak take dey go against Gbadebo, say Gbadebo, you cannot rule a Yoruba land. This is not a Igbo land. That if you want to become a governor in any Igbo land, you must speak Igbo. How you want to become governor for one state where you know they speak that state language? Where for what they happen? So many Yoruba people really they talk say for Yabo Ojo to endorse Gbadebo, Yabo Ojo get wetin e dey find whether they do this one to take please igbo people make dem for no let the relationship between she and the new man wey she dey go out with wey dem dey call polo uh, eh, uh, eh, scatter maybe she dey do am to protect her relationship we no know but all we know say Yabojo Ojo insist say dem must flush all APC comot for comot for power make Labour Party come take over so my pipo as i come across dis news of Toyin Abraham and Yabojo na toss me kakari and come here to come share am with una make una let me know wetin una think for the comment section and if una never subscribe make una subscribe so that una no go miss any latest gist wey i dey upload una bye bye till i come una wey next time bye guys see you guys in my next video bye guys.